ijwi rya amerika muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mu rwanda turavugira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu burundi turi kuri fm mirongo cyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo cyenda na gatanu n'ibice bibiri muri kumwe na thomas kamirindi mwiriwe neza mu kanya ni ikiganiro muri isanga turavuga ku bibazo by'abakozi bo mu nzu n'aba- n'abadandaza utuntu duto duto mu burundi ariko mbere y'uko tugera kuri icyo kiganiro frederic nkundikije turi kumwe hano muri studio ababwire ma- muri make amakuru yo mu burundi fred wiriwe neza Eh, Miriwe neza Thomas miriwe neza namwe inshuti mwese mutiramanye ni radio ijwi ry'Amerika incamake y'amakuru avugwa mu Burundi muri iki gihe inkuru ya mbere tujye kwashikiriza ni inkuru ivuga ko umushikanje w'Uburundi yajejwe imigenderanire n'amakungu Alain Nyamitwe yavuze ko sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI yahonyanze amasezerano mu gutangaza kwizokora amatohoza intangamarara ku vyaha vyakozwe mu Burundi kuva mu kwezi kwa kane mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu yatangaje kandi ko mu gihe ibihugu byo muri Afurika vyofata ingingo yo kuva muri iyo sentare n'Uburundi nabwo nyene bwoca buyivamwo turi kumwe na mugenzi wacu ah, atangaza amakuru mu Burundi umumenyesha amakuru w'iradiyo ijwi ry'Amerika Eloge Wirikaneza Eloge mutubwiye neza ikintu catumye umushikiranganji Alain Nyamitwe avuga ko ah, aba- Uburundi bushobora kuva muri iyo sentare ni ikihe ka- ikindi kintu avuga ko ah, iyo sentare yarenze amasezerano amasezerano eka amategeko yabikuye ku kiyasi yoba yatanze isiguro
Ego umushikiranganji Alain Nyamitwe asigura yuko mu bisanzwe uko amasezerano y'Iroma avuga ni ukuvuga amasezerano ari hagati y'ibihugu biri muri sentare mpuzamakungu mpanabyaha y'irahe CPI eh, avuga ni uko mu gihe ngo amasentare yo mu bihugu aba yamaze kugira amatohoza agatangura kugira amatohoza ku byaha kanaka iyo sentare idaheza ngo niyo ikiheza ngo ivuge ngo igiye gutohoza kuri ibyo bintu agira ati rero ibyo byaha bavuga ko ashaka gutohoza ko mbere ngo barabimwandikiye agira ati amasentare yo mu Burundi yamaze gutangura kubitohoza ko haraheze igihe ntibitahuritse ingene rero iyo sentare yoheza ikaza eh, kuvuga ko igira itohoze kuri ivyo bintu umushikiranganji nyamitwe kandi avuga ko ubiravye sentare mpuzamakungu mpanavyaha yirahe cpi ishobora kubikoreshwa n'ibindi bihugu eh, novuga eh, bitera igitsure akagira ati kandi ibihugu vyo mu muryango w'ubumwe bwa afurika biramaze kwerekana inshuro irenga imwe ko bifise amakenga ku kuntu iyo sentare ikora ati bikavuga ko mbere bishobora no kuyivamo ati hamwe n'ivyo bihugu vyofata iyo ngingo uburundi nabwo ntibuzosigara inyuma mugabo avuga ko bifashe ingingo naho yo kugumamwo hategerezwa kuba uru- ayandi masezerano yerekana by'ukuri icyo iyo sentare iza yungura ibi bihugu vya afurika E- Eloge mu kanya gatoya cyane rwose umushikiranganji Alain Nyamitwe yavuze kandi ko yavuze c- kandi ko eh, ivye kuvyerekeye cyane cyane eh, mu yavuze kuvyerekeye abasirikare abapolisi b'u Burundi bari muri Afrika eh, muri Sa- Republika ya Centrafrica avuga ko eh, yabishuje amakuru avuga ko basubijwe inyuma I- ivyo bintu yabisigiwe gute E- ego avuga yuko kugeza ubu amasezerano basinyaniye na oni ata kintu na kimwe kirahindukako gusa igishoboka ni uko abapolisi bagiyeyo atari cyo kimwe n'abasirikare bari muri ya misoro mu gihugu ca somaliya usanga umwaka urevye baca baza ngo harabaye akagorane k'ingene baza barasubizanya abaja kubasimbura eh, bagenda ku gihe agira ati ivyo kumbura ivyo bishobora gukorwa n'ahandi hoho nta kintu na kimwe kugeza ubu kirahinduka oni U- iravuga mu urakoze.
bijanye n'imigenderanire ya leta y'uburundi mu bijanye no kurungika abapolisi E- Eloge turagutera kamo mu kanya kari imbere mu makuru yacu ari imbere kugira ngo uduhe amakuru atomoye kuri iyo nkuru iyi ni inkuru ivuga mu Burundi n'urugendo rwa agaton rwasa nicegera c'inama nshingamateka yari yateguye mu ntara ya Karusi ariko urwo rugendo rwasibijwe na buramatari turi kumwe na mugenzi wacu Fidele Nsabimana atubwira ukuntu vyagenze E- eh, Fidele vyagenze gute
Eh, nk'uko mubivuze urwo rugendo rwiwe muri porogaramu yari iri muri mu mu biro vya- vy'intara eh, rwari ku itariki imwe ejo n'uno munsi ejo rero akaba yaragishije inama abarongoye am- eh, ubuzi butandukanye muri iyo ntara hama aragendera amakomine atatu harimwo eh, aragendera n'ibikorwa rusange nka izabu aragendera amaporoje atandukanye ariko uno munsi mu gatondo hati yasohoka urwete rwa buramatari rumubwira yuko atasubira kurangurira ikintu na kimwe muri iyo ntara ya karusi ego nawe eh, mushinga ntahe nawe mugenzi wacu Fidele Nsabimana mu kanya turagutera akamo utubwire eh, iyo nkuru uduhe inkuru itomoye kubyerekeye urwo rugendo rwasibijwe wicegera cina amashinga amateka mu Burundi agatungo rwasa urakoze
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda murisanga oit ni ukuvuga umuryango mpuzamahanga wita ku mirimo uvuga ko abakozi bo mu rugo cyangwa se abakozi bo mu nzu ari miliyoni mirongo itandatu na zirindwi ku isi yose mirongo inani ku ijana muri bo ni abagore cyangwa abakobwa umubare cyangwa se igitigiri w'abo mu burundi ntuzwi neza mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe oit yashyizeho amasezerano mpuzamahanga arengera abakozi bo mu nzu amaze kwemerwa n'ibihugu makumyabiri na bibiri byonyine gusa muri byo uburundi ntibubarirwamo usibye abakozi bo mu nzu umubare cyangwa se igitigiri cy'abadandaza b'utuntu duto duto mu burundi nawo ntuzwi neza muri iki kiganiro turi kumwe na nshimirimana frederic umukuru w'urunani twiteze imbere ruhurikiyemo cyane cyane abakozi bo mu nzu ariko n'abadandaza b'utuntu duto duto uru runani rwashinzwe mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe rwabonye uruhushya rwo gukora ku mugaragaro mu kwezi kwa cyenda mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu ndetse hari ku itariki ya cumi na gatatu uru ruhushya ni minisitiri w'ubu- minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu ni ukuvuga umushikiranganji w'intwaro yo hagati warutanze icyo gihe yari eduard nduwimana ntabatindiye rero nagira ngo frederic nshimirimana mubazanire frederic urahura akomeye frederico telefone ya frederico iracitse mutubabarire mu kanya rero turashaka frederic nshimirimana umukuru w'urunani twiteze imbere rw'abakozi bo mu nzu n'abadandaza b'utuntu duto duto
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika kera bavugaga ko umugore wambaye ipantaro akurira inzu ari inkunguzi ariko ubu ngubu turira amazu
kigira ngo urya wundi tutahora tuvuga rumwe ahora dutuka ko turi muri leta yahora dutuka ko turi mu kwaha kwa leta ubu nawe akaba ari mu mugongo urumva uri mu kwaha ari uri mu mugongo bumye ku muntu umwe bategerezwa konka ibere rimwe
ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika
mu munota umwe gusa uramenya amakuru ya afurika kuri radiyo ijwi rya amerika buri munsi
reba videwo y'umunota umwe ku ijwi ry'amerika ni ku rubuga rwa facebook ku ijwi ry'amerika
videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi rya amerika aderesi ni voa radiyo yacu
ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro rero murisanga muratubabarira ko telefone eh, ya nshimirimana frederic eh, yari itunaniye ariko baramumboneye frederic urahura akomeye
yego muraho neza tomasi kamirindi noneho rero reka nkwisabire urebe ahantu uhagarara neza cyangwa se wicara neza ariko hari umurongo ku buryo tutongera kugutakaza
yego turagushimiye rero nyine ko wemeye kwifatanya natwe muri iki kiganiro mu kanya turareba abantu bategereje mwiganirire ariko dutangiye reka dutangire kuri iki kibazo mufite abanyamuryango bangahe aho ngaho mu runani rwanyu twiteze imbere
Eh, murakoze ishyirahamwe urunani twiteza imbere rifise abakozi bo mu mazu bagera ku majana atatu na mirongo ibiri
noneho abandi se bariya badandaza utuntu duto dutoya nabo murabafite mu ba- mu banyamuryango banyu
yego nabone twari twashatse kuza turifatanya nabo bene bajya abantu bakunda guhura n'ibibazo bitandukanye dufate nk'akarorero nk'umukobwa ashobora kuba akora aka kazi ko mu nzu bamwe bita ababone Mm, gashobora kugira ingorane gashobora gusama nk'inda ari mu kazi muri- muri ako kazi rimwe rimwe yamaze kuka- kuba- kavamwo ubuzima bugaca bumunanira mm.
turashobora kuraba rimwe rimwe mu ishyirahamwe ryacu dukunda udufaranga tuba twakoteje tugashobora kugira kimwe tumugurane tugaca tuvugana ukuntu azo- azoza aratwungukira akanyungu mugabo katavuna yewe nawe ashobore kuraba ukungene yoshobora kubiteza imbere aronke ukungene ashobora kuba araba muri ubwo buzima Araba- aba ariko araba mu buzima butoroshe
yego mu- u- uko moje kuri ibi bibazo by'aba bakobwa bashobora guterwa inda batifuza bakanirukanwa bagafatwa nabi ibindi bibazo abanyamuryango banyu bahura nabyo mu magambo make cyane ni ibihe
ibibazo abakozi mu nzu benshi bakunda guhura nabyo ni ibibazo byinshi rimwe rimwe hari ta tuvuga abana baba batarakwiza imyaka cumi n'umunani bashobora gukoreshwa hanyuma hakaba n'abantu benshi bakunda gukoreshwa rimwe rimwe bagakubakugwa n'abakoresha babo rimwe rimwe hagira uwo mukozi ataba azi ibintu by'amategeko ukundi nashobora kuburanya uwo mukoresha wiwe cyangwa ataba azi amategeko aba amugenga kubera aka kazi kacu no mu burundi ntituraroshobora kuronka amategeko atugenga tugaca dusanga rero rimwe rimwe biriko biragorana Mm, hanyuma rero muri ino minsi ikibazo giteye amakenga rwose ku bakozi bo mu mazu ahubwo mbere nari himbanje kubanza guhapfura
Frederi- frederico t- twagutakaje ntabwo nimero yawe ndavuga telefone yawe ntabwo iri gucamo neza ikibazo wari uvuze gikomeye muri iki gihe ni ikihe frederic nshimirimana radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu muratubabarira hari igihe murabizi namwe hari igihe telefone zitugora rwose kandi nizo tuba turambirijeho kubera ko hagati ya washington n'u Burundi cyangwa se n'u rwanda murabyumva telefone nizo turambirijeho muratwihanganira rero rwose maze mu- ntimujye kure ikiganiro rwose ntikibacike kuko nduzi munategereje muri benshi kuganira na, na nshimirimana frederic umu- umukuru w'urunani twiteza imbere rw'abakozi bo mu nzu mu burundi nibo cyane cyane barugize ariko nk'uko yabitubwiye harimo n'abadandaza b'utuntu duto dutoya ijwi ry'amerika
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
kurikira ikiganiro ejo mu mashuri ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye tujye inama bityo duhuze ibitekerezo twigire kuri ejo hashize twubaka ejo hazaza ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango ejo youth eco ufatanyije na la benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi iki kiganiro mukigezwaho ku nkunga ya ambasade ya suwede mu rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu rwanda rpep
ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha y'i saa kumi n'ebyiri n'igice za mu gitondo kuri radiyo ijwi ry'amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm ni muze dukumire amakimbirane twimakaze amahoro ikiganiro ejo mu mashuri ni icyanjye ni icyawe ni icyacu
ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda frederic nshimirimana ni umukuru w'urunani twiteza imbere rw'abakozi bo mu nzu mu burundi ndetse n'abadandaza b'utuntu duto duto frederi mu kanya wari urimo uvuga uti hari ikintu kibaraje ishinga cyane muri iyi minsi ni ikihe kibazo
ikibazo kibazo ishinga muri ino minsi hari ukuntu hari ishyirahamwe ryitwa katede rigenzi ryacu rijejwe abakozi bo mu mazu rigenda risasuma abakozi bo mu mazu hanyuma rimaze kubasasuma rikabatangisha amafaranga ikintu cyaduteye amakenga mu ishyirahamwe ryacu ni ukubera iyo karata babaha iyo karata irateye amakenga cyane cyane rwose ariko nkundira gatoya nkafata akanya gatoya ko kubisigura
yego hariho ukuntu
yego komeza bandanya
hariho ukuntu hejuru ku iyo karata handitse ko ngo umukuru ngo w'amashi- ngo aserukira ngo amashyirahamwe ngo y'abakoresha hanyuma hepfo naho ha- hagaca abakobwa ikidodo hanyuma hepfo ya- naho hagaca handikwa ko ngo umukuru ngo w- ngo w'amashyirahamwe ngo y'abakozi bo mu mazu bagaca ban- bashira ko nyine ko ikindi kidodo mugabo ikidodo cyo haruguru n'ikidodo cyo hepfo bisa nk'uko bisa iyo karata irateye amakenga rwose kandi ibyo bintu birahagaritse umutima abakozi benshi bo mu mazu bo muri kino gihugu cyacu bo muri kino gisata cyacu muri muri kino gisata cya bujumbura hanyuma twebwe nk'ishyirahamwe ruraye guteza imbere twashaka kumenyesha leta yuko twe nitwanka rusa- nitwanka rusaswa rw'abakozi bo mu mazu mugabo twashaka umuntu akorera abantu ibintu bitomoye ata- atabintu byo kubahenda akoresha kubera uri kuraraba iyo karata ni irimo ibintu bimeze nk'ibintu by'ubuguruguru bashaka ko umusaruro w'uko kizakikubita gashya urumva nimba byaratakihenda cyangwa yaba bakorana nimba bya- byarihenze cyangwa akabibona mugabo urumva aze- aze yikosore hanyuma ikindi nacyo twashaka guhumuriza abakozi benshi bo mu mazu kubera ibyo bintu twabivuganye kenshi n'abantu bagejeje intwaro benshi bavuga ngo ni ugushaka abo nabo benshi iyo bariko baragenda ku mpangu bagenda bavuga ngo ni ugusasuma abakozi bose bo mu mazu umukozi yagira mu yagendayo bagaca mu kigo ibihumbi umunani n'amajana atanu eee ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda nanone telefone ya frederico nshimirimana igize utubazo ariko rero inshuti zacu abantu nyine mwatangiye kuza muri iki kiganiro mushobora gutanga ibyiyumviro byanyu nk'uko mushobora gutanga ibibazo none mu gihe bakinshakira nshimirimana mureke duhamagare bizimana avuge ikibazo cye ndacyandika noneho nze kukibwira nshimirimana ndetse n'igi- n'icyiyumviro cye ndaza kukimu- kukimushyikiriza telefone nizongera gukunda bizima wiriwe
wiriwe uratangaza iki
ni amahoro ye frederico nshimirimana umukuru unani twi- twiteze imbere hari ikibazo cyangwa se icyiyumviro mufitiye
icyumviro mvise eee
washaka kubaza niba iryo shyirahamwe rizogera hagati mu gihugu
yego
kugira ngo rishobore gufasha abo bakozi bo mu nzu mu- mu gihugu cyose ure- uretse bujumbura honyine
eee nicyo cyonyine Nashaka kubaza- Eh, nashaka kubaza ingamba baba bafite ndafite n'ikindi yego
Eh, sinzi ko navuga ku kijyanye n'abo badandaza bato bato ye ni uburenganzira bwawe rwose
Eh, abadandaza bato bato rero barafite ingorane nyinshi bahura nazo mu kazi kabo Mm,
hari igihe ikigo gitoza imisoro obere
ko- yego komeza
hari igihe ikigo gitoza imisoro obere kiza gifasha abanyagihugu bakabambura ibintu ariko bakabura n'iyo babibariza nyuma yo gufatwa kwabyo bigatera ingorane nyinshi Hari- hari hari ubwo umunyagihugu aba ariko gatahe yari afite agaca asubira inyuma rwose akaza ku- mu mibereho mibi Mm,
Eh, twashaka kubaza rero niba ha- hoba ha- ahantu bashobora kubashakira cyangwa se turabona muri rusange hari ibintu bitagenda neza mu rudandaza b'abadandaza bato bato baragira ingorane zitandukanye mugabo bakabura ahantu bashobora kwitura kugira ngo babakurikiranire ibintu byabo mm.
yego cyane bizima urakoze
aho sawa
noneho duhamagare rugamba nawe atange icyiyumviro cye cyangwa ikibazo cye rugamba urahura akomeye
muraho neza ye hari igitekerezo cyangwa ikibazo ufite
Eh, njye ndi mu rwanda cyane ndakunda kubakurikira ariko aho mfiteho igitekerezo kuri icyo kiba- kuri ibyo bibazo by'abadanaza Mm.
Eh, mbona buriya aba- abo bantu bagakwiye kwitabwaho ariko noneho nkashima ayo mashyirahamwe agiye yabashyiriweho Mm.
ariko ariko se nkibaza nti ese leta yaba igira uruhe uruhe ruhare mu kwe- mu- mu kwegereza abadandaza ubure- mbese mu kubegereza uburenganzira busesuye bwabo ese nta ngorane bahura nazo mu kudandaza ibintu byabo
yego
nanone ikindi kibazo nakibaza Mm.
nibaza ese ese abo badandaza bahabwa ubushobozi ki cyangwa se bahabwa bahabwa ubuhe bubasha bwatuma ndetse na ba bandi bo hasi abadandaza bo hasi bagira agaciro kanini ndetse bakagira agaciro kuko kuba baba abakozi nyakuri
ubwo nanone urashaka kubaza icyo leta yabikora
Eh, icyo leta yaba ikora ikora kuri- ku- ku- kuri abo bantu cyane ko bari abantu nabo ba- bakeneye ubuzima bwiza ye rugamba ndagushimiye
Eh, namwe ndabashimiye cyane murakoze cyane ye radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda noneho duhe ijambo nshimirimana frederico watwiteza imbere frederi aba bantu babiri rero bizimana na rugamba uri mu rwanda Mu- muhungu we ibibazo bya telefone se mwakagira imana mwe inshuti z'ijwi ry'amerika muratubabarira nanone bi- bi- frederico nshimirimana telefone yatunaniye pe noneho duhamagare elize elize wiriwe
mwiriwe mwiriwe ikibazo cyawe cyangwa se icyiyumviro cyawe
Ah, ikibazo mfite nashaka mbaze kuri abo bakozi bo mu nzu izo rupapuro babaha Mm,
yuko bwaba bumeze nka kurya kwa karanga umuntu ushobora nko kugendana ahantu hari nko dufate nko mu kindi gihugu ugiye ikindi gihugu bashobora kukubaza nka karanga muntu ikuranga y'iwawe mm.
nashaka mbaze yuko urwo rupapuro nyine nabo babaha mu gisagara cya bujumbura ko boba bashobora kurukoresha nk'ahandi baba bagiye nko mu zindi ntara bagiye nko gusaba akazi abo bakozi bo mu nzu ko atangware gushobora ku- kubatera nk'amwe kuko ndashobora ndumva ko rugurwa amafaranga menshi Mm.
ugaca usanga umengo urazimbye ko- kandi nabo nk'umushahara urazi nk'umushahara basi- usanga bakorera uca usanga ari amafaranga makeya Mhm.
none leta kuba yarashyizeho iryo tegeko ryo kugira abakozi bakorere bafite urwo rupapuro wobaha kuri iyo bari nka karangamuntu cyangwa cyoba ari ikindi kintu cyoba cyabafasha gufata nk'amwe ari nk'amanyanga yoba ari nk'abakozi baba bagize nko mu- mu mihana aho hantu baba bari ari nk'ikintu cyoba cyazimiyeho kugira bakebuke kuronka nk'ahantu bobatorera Mm.
Ni ye ikibazo nari mfite ni icyo elize urakoze
Eh, nawe muragize neza radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ndi kumwe nayo nawe turamufite kuri telefone ndi kumwe nayo wiriwe neza radiyo ijwi ry'amerika ndi kumwe nayo nawe turamubuze noneho twumva aka gatangazo
mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'afurika kuri radiyo ijwi rya amerika buri munsi kurikira videwo y'umunota umwe ku ijwi rya amerika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi rya amerika aderesi ni voa radiyo yacu videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika radiyo yacu
ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda frederic nshimirimana umukuru w'urunani twiteze imbere frederi hari abantu bizimana na rugamba na elize bamaze kubaza ibibazo batanga n'ibyiyumviro byabo sinzi nimba wabikurikiranaga kubera ko telefone yawe yacikaga ibyo ari byo byose hari bizimana wabazaga ati hari ingamba zo gukorana n'abandi bantu bo mu bice by'igihugu ni ukuvuga mbese abakozi bo mu mazu bo mu bindi bice by'igihugu batari abo mu gisagara cya bujumbura gusa hari ingamba mufite zo gukorana nabo
yego izo turazifise Mm.
mugabo ingorane ntituraronka uburyo bwo gushikayo kubera akuba umutekano muke wa kimanga mu gisagara cya bujumbura Mhm.
natwe ahacu twari tumaze igihe tudayo turakora dutanguye kugira ukuntu twokwiyungunganya muri ino minsi Mm.
hanyuma ikindi nacyo yabajije ikibazo cy'abadandaza nabyo ku bintu bijyanye na obeyere ibyo bijyanye na obeyere yobibariza muri obeyere ku bisanzwe twishyiramo ryacu ukuntu rikora turajya hamwe ari abakozi bo mu mazu hama tukiyungunganya tugakoteza udufaranga udufaranga tuba twakoteje tugaciyo dushobora kutudandaza kutugurana ba badandaza batoyi kugira nabo barabe ukungene bo kwiyungunganya babe barabaho Mm.
yego hanyuma ugira kabiri nawe wo mu rwanda yabati leta yoba iriko iradufasha oya, leta ntiratangura kudufasha ahubwo twashaka gutera akamu umugiraneza wese aho yoba ari yuko yotwegera akadufasha Mhm.
tugashobora guteza imbere urwaruka ku kubera uri kuraraba aha mu gihugu cacu urwaruka rwinshi rwama rukoreshwa n'abanyepolitike baruhora ku kubera ubushomeri baba barimwo ico twashaka gisaba rwose yuko uwo ari wese yuko yofasha yaba na leta yuko yodufasha kugira natwe dushobore gutera imbere turafise imigambi myiza itomoye bakadufasha muri iyo migambi Mm.
yego hanyuma rero hari na elize wabajije atese ati abakozi bo mu rugo i- urwo rupapuro babaha ati "Rura- ru- ruranazimbye bashobora kurukoresha no mu zindi ntara basaba akazi
urwo rupapuro ni urupapuro rutangwa n'ishyirahamwe katede n'igona rutera amakenga ku kubera ni ibintu bitari mu muco ahubwo twashaka yuko mwodusabi- mwoduhamagarira umuntu ajejwe ibintu by'amategeko yize ibintu by'amategeko agashobora kuturabira urwo rupapuro ku kubera abakozi benshi bo mu mazu iyo bariko bararenganya twese turababara umu- hagi- iyo hagize umukozi bahenda bakarumuha hariho n'ukungene bamwe bamwe babagira ko kwite gutora uzova ngo mu ngagara ngo aje ngo mu nyakabiga cyangwa ngo hehe ibyo yitwe nko- nka- nk'ishyirahamwe irindi rikora narwo ako kazi ko mu nzu tukumva biradu- biratubabaje rwose Mm. noneho tu- kuri telefone dufite na ndi kumwe nayo nawe ashobora kuba afite ikibazo cyangwa se icyiyumviro ndi kumwe nayo wiriwe neza
cyane nawe ikibazo cyawe cyangwa icyiyumviro cyawe
ugiye cyiyumviro Mm.
ndagaruka ku ku ngingo leta leta yafatiye abakozi bo mu nzu Mhm.
ni ukuvuga mu gisagara cya bujumbura bafashe ingingo ko zina mukozi wo mu nzu
yego zizotanga ama- zizotanga amahera ibihumbi indwi buri kwezi nkaca niyumvira nti none ga wa mukozi wo mu nzu aba yahande
niryo tegeko nibaza bayatanga muri komine eh
ariko rero navuga nti esike none uwo muntu afata ibihumbi cumi na bitanu canke cumi na bibiri agaca atangamo ibihumbi indwi uwo muntu azopfa yarateye imbere ryari eh
ama abo bavuga ko bari mu mashirahamwe nabo aserukira abakozi abakozi bo mu nzu canke abo badandaza ibidandazwa bito bito Mhm.
ariko bariko bakora iki kugira ngo nabo batere imbere nk'abandi canke abo bandi- abo bantu nabo bagira aho bashitse kuko urumva ibihumbi indwi n'amahera menshi ku kwezi ari- ari n'ubu- ni nk'uko ashobora kuronka ako kazi ugasanga aku- ukwezi aragakoze ukundi ukwezi gukurikira kakaba karaheze none uwo muntu azobaho gute muri iyo minsi mu kurinda ko asubira kuronka akandi kazi ye
ama- ayo bujumbura mu gisagara n'ubu aho mpagaze ni kenshi usanga aba- aba badandariza impande y'iso y'ahahoze isoko birukwako polisi ki aho nyanga ibidandazwa byabo n'ibindi none uwo muntu azotera imbere gute ko batagira aho bari bu- ko batagira aho bari bazi ikibazo cyabo
ye basanga umuntu umuntu yaje ku- kubyubahiriza niwe ariko arabihonyanga n'ikirata aru- yurizamwo imodoka n'akamaramaza mbere nubwo ari mwari mwarasebye kurondera abo byega kugira ngo mubaze ico kibazo kuko hari ibintu vure mu muntu agira ukavuga uti none ibyo bintu bikugirwa n'umuntu akomeye canke n'umusazi ngira mu bandi kuko nk'umuntu afata akuriza imodoka mu bi- bidandazwa canke agaho- canke akabihonyanga Mm.
uribaza uti none uwo muntu uwo muntu ashitse muhira arasaba ibyo kurya ati nzimana nanjye fungure niko se ndi kumwe nayo abo bantu Ego.
abo bantu babikora ubu- na- ni abantu bakomeye gusa b'abategetsi kandi u- u- nimba ari bo ubona babikora babishaka kugira ngo bahombye abo badandaza
oya je nibaza ko ari itegeko baba bafise hama bakabura uko bagira mugahe nabo ubona umengo ni abasazi nyene ukamengo ukibaza ko badakomeye vrema kuko kandi ikindi gica kibabaza ni uko umuntu ashobora kumwaka nk'impuzu Mm.
ugasanga yamwatse ya mpuzu afise abantu aca azishira ukamengo nizo yamuguriye kugira ngo ibonekeze ko neza kumbe ugasanga hari uwo- hari umwana yahebye ishuri kubera uwo muntu bamutwaye iyo mpuzu yari kunguka ko n'amajana atanu amuha mwana akariha amahera y'ishuri Mm. ndi kumwe nayo urakoze urakoze reka duhe n'ijambo n'abandi
Yego.
ijwi rya amerika noneho tubaze na ejide icyo yiyumvira ejide wiriwe neza
mwiriwe mwiriwe igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo cyawe
ejo nagiye ntangu- ntangurire ku gitekerezo
yego twe ngaha mu burundi abakozi bo mu nzu hari ukuntu twebwe ahubwo warongoye twicuza imbere niba ukwiye kwiragira mu gihugu cyose Mm.
kubera ko abakozi bo mu nzu usanga bafatwa nabi bagaturikwa na ba shebuja haribo bakubita haribo barengera akoze nk'ukwezi akoze nk'imisoro mirongo ibiri n'itanu y'ukwezi bagaca bamwirukana batamuhaye aga- n'agashahara kiwe eh
hama mu burundi tugasanga ibintu ab- uwo avuga yavuze ngo avuze ngo abanywanyi ngo tuba savenikombye twebwe tugiye kuraba mu burundi abantu benshi bakora mu mazu Mm.
abagore nibo benshi ahubwo twamusaba yuko yo kwiragira mu ntara zose z'igihugu cy'u burundi kugira natwe yaza dufata mu mugongo niyo umuntu atashe agashahara kiwe batakamuhaye aronka aho yitura ye
hama nkaca ndamusaba nkaca ndamubwira nkamubaza ati none ko mwagize iryo shyira ngo twiteze imbere nta kuntu mushinga mushinga ikigega cy'abakozi bakaza barashyiramo hamwe naho yoba apfuye muri ako kazi k'ikiboyi yoronka aho yikora kugira aron- arore- arorere akandi kazi ye urakoze cyane yego yego namwe murakoze ye radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda noneho tubura- tubaze nshimira imana niba yamara impungenge ndi kumwe nayo uvuga ati basaba amahera ibihumbi birindwi buri kwezi bikajya muri komine frederi ahangaha wamusubiza iki
mwebwe icyo icyo ndabizi ki- icyo icyo ndabizi ko yego nagomba nagomba kumubwira yuko yoba arabangira kubera abajejwe intwaro abajejwe intwaro kenshi twashoboye kuvugana benshi bavuga ngo bizoja mu bushaka
ubwo iryo shyirahamwe naryo ryaza rikavuga ngo ni itegeko iryo rero numva twashaka kubabwi- kubamenyesha yuko baba barabibangira kuko twabateye akamo bwa mbere
yego hanyuma igihe twavuganye na leta leta ikavuga ati niba tukabona yuko leta ya- yaduhaye iryo tegeko ry'uko bashobora kuyatanga baka- tuzoca tusura tubatera akamu yatange mugo ubu twabwira tubatera akamu yuko baba bararetse kuyatanga Mm.
kubera ni wa mugambi nyine wagiye ashyira hamwe katede yiti- rigenda rigira nyine abakozi kw'iterabwoba ngo utazoyatanga ntazova ngo mu ngagara ngo aje mu nyakabiga ngo ntazova mu- kumutanga aje mu nyakabiga ivyo ni iterabwoba ku bisanzwe baraba bararetse na- na- aho kabatanguye kabatera kuva kira kibaye bararetse none se ntabwo nta nta komine n'imwe yategetse ngo nimuduhe amafaranga buri kwezi oya ku bisanzwe iryo shyirahamwe rikorera ku makomine abantu bacibaza yuko ari komine iba yabategetse eh
abajejwe intwaro twaravuganye je nakubariye na- na- no mu gace mbamwo yuko uwujejwe intwaro yatugirishije inama aratuma ko uwo mukuru w'iryo shyirahamwe ico gihe aranka kwitaba avuga ngo yafatiriwe dushobora kuvuga yuko wafatiriwe ku bintu nk'ivyo wowe ituma urungika icegera cawe canke umunyamabanga wawe ukaraba umuntu urungika akaza gusigura dushobora kuvuga yuko u- u- wafatiriwe ku bintu nk'ivyo oye, ivyo ntibishoboka Mm.
yego Hanyuma- bashaka kubasa- ye ndi kumwe nayo nanone yavuze akabazo k'abadandaza bato batoya ibintu byabo byononwa a- akavuga ati ibyo bintu rwose bikwiye guhagarara mwebwe ibyo icyo kibazo murakizi
ico kibazo duhora ducumva kivugwa Mm.
ariko nashaka kubasubiriramwo yuko twe ntabwo tujejwe ibintu bya obr ivyo biba ari za mu bajejwe ry'amasendika y'abadandaza eh twe turi abakozi turi abakozi bo mu mazu gusa twiyungunganya ibyo babibariza hariya muri bariya badandaza abandi twe ibyo ntabwo tu- ntabwo ari- ntabwo ari byo tujeje ibyo amateka turekurira ni ukumubiriza abakozi bo mu mazu benshi bakajya mu ishyirahamwe tukiteza imbere hanyuma tugasaba n'abantu benshi bashobora kudufasha mu bintu byo gutanga inyigisho mu bijyanye n'abakozi bo mu mazu
yego kugira dushobore kwitunganiriza imigambi myiza y'iterambere none se abadandaza bato batoya bo mukorana nabo ni- ni- badandaza utuntu tuhe niba bo batononerwa
baba ari ba- baba ari bajya abantu biyungunganya nyine mu
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu iyi telefone rwose yanshimira imana sinzi impamvu uyu munsi yatunaniye kandi igihe twavuganaga kuva kare kose tutaraza muri studio yakoraga neza muratubabarira noneho duhamagare bigira imana ubwo turaza kugaruka kuri nshimira imana baracyakomeza kumushakira bigira imana wiriwe bigira imana
yego wiriwe neza
yiriwe neza namwe yego none igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo
nagira mbajye bamutumire arongoye iryo shyirahamwe iryo shyirahamwe ya- arongoye rikorera mu gihugu cyose ko jyewe ntarizi kandi nkora akazi gato gato nyine nisuma ukorera mu iyihe ntara
mu ntara ya muyinga niho nkorera
reka musubirize kubera ko yari yabivuze yuko batarashobora ku- gukorera mu ntara zose ahubwo hari na ejide wabyifuje ati iri shyirahamwe rikwiye gukwirakwira mu gihugu cyose kugeza ubu ngubu nshimira imana ya- yasobanuye ko bagikorera mu gisagara cya bujumbura nabwo n'ingorane zihari z'umutekano ariko ko bafite umugambi wo kuzajya mu gihugu cyose ubwo rero nturambirwe ndibwira yuko bazaza bakabasanga hari ikindi wari ufite uvuga
ikindi nashaka kuvuga nashaka ndamubaze ikintu baba bariko barakora kugira ngo iryo shyirahamwe barishyize hose abantu barimenye canke ko leta yoba irifata mu mugongo ye urakoze
ni namwe murakoze
nshimiririma nshimirimana hano ye nuko dukomeze hanyuma rero aba ba- hari ejide na bigirimana nubwo bigirimana nari mushubije bavuga bati "Mu- muzatangira gukwirakwira mu gihugu cyose ryari
twebwe turiko turitegura muri iyo minsi iza tuzo- tuzoyabarira kuko rero twatanga ibikorwa twari twabaye turahagaritse gatoya bitewe n'uwo mutekano muke wari uri mu gihugu mu rwego rwo kubera tubona yuko byatanguye kugenda neza twagomba gusubira gutangura gukora hama tugahamagarira abakozi benshi bo mu mazu yuko boja mu ishyirahamwe runani twiteza imbere tukongera tugasaba abantu bose babishoboye yuko bodufasha rwaruka rwaruka dukore dukore ibikorwa biduteza imbere dukore ibikorwa by'iterambere baduhe inyigisho dushobore gukora ibintu byoshobora kudutera imbere hanyuma tumaze gutera imbere tuzogira n'icyo duhinduye mu gihugu kubera umuntu iyo ateye imbere n'igihugu gica gitera imbere murakoze ye hanyuma wari urimo uvuga ko n'abadandaza b'utuntu duto duto mukorana ni byari biturutse kuri bariya bononerwa bo bimeze gute abo mukorana ni abahe
oya aho dukorana ntazirwa n'iyo ngorane eee
oya bo baba badandaza uduki
baradandaza twa tuzi dutoyi tw'inkenerwa udutunguru udutomati uturengarenga twa tuntu nyene twinshi abakozi bo mu nzu bakunda gukenera udupwaro udupavo ibyo by'ibyo yego hari abo mujya muha umutahe nk'iyo batakaje akazi bakajya gutangiza bene utwo dukorwa se
turabagurana ntitwari bwaronka umuntu atangura kudufa ntitwari bwaronka ntitwari bwakomere gusa turabagurana tukavugana udufaranga bashobora kuza baratwungukira nko ku kwezi eee hanyuma Yego.
ejide ejide yatanze n'ikiyumvira ati mwashyiraho ikigega noneho kikajya kigoboka abantu batakaje imirimo yabo hari ibyo mutekereza se
turabitegekanya mugabo kubera tutarakomera nta n'umuntu adushobora kudushyigikira muri iyo migambi nitwaronka umuntu ad- abadushyigikira tuzogira kubera uwo n'umu- uwo n'umugambi ukomeye cyane si umugambi w'umwe ahubwo ikindi nacyo twashaka gusaba nka leta cyangwa umugiraneza wese abishoboye twashaka ko dushobora kurondera nk'umuntu aturondera nk'umuntu w'umutekinisi Mm.
ashobora kudufasha mu bintu byo gutunganya imigambi amaze kudufasha mu bintu byo gutunganya imigambi niho n'icyo kigega gica kiboneka gishobora kuboneka Mm.
hanyuma ariko rero dusanzwe tuyifise ko icyo kigega turagifise konte turayifise mugabo urumva nta bisanzwe urumva ni buke buke mugabo urumva sinovuga ngo ni neza mugabo sinabi cyane Eh, yego wi- uwo mutekinisiye wigeze no kuvuga umuntu w'umunyamategeko murateganya se nuko mwashyiraho amategeko mugasaba leta mukanafatanya gushyiraho amategeko arengera bene abo bakozi b- mu- bari mu mashyirahamwe yanyu
yego ibyo turi ko turagerageza kuzobisaba leta mugabo urumva biturutse ku umutekano muke wari uri mu gihugu twari twabaye turaretse mugabo ubu muri iyi minsi turategekanya kuzobisaba leta Eh, nongere nibutse abumva ijwi ry'amerika ko umuryango mpuzamahanga wita ku mirimo oit washyizeho amasezerano mpuzamahanga arengera abakozi bo mu nzu abakozi bo mu rugo ariko uburundi bwo ntabwo burashyira umukono kuri aya masezerano ntabwo rero burayemera radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda noneho duhamagare nkunzimana nkunzimana wiriwe nkunzimana telefone we nawe yacitse ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda noneho duhamagare leonard leonard wiriwe
amahoro neza kabiringi yego ni amahoro rwose icyiyumviro cyawe cyangwa ikibazo n'abatuje ku ijwi rya amerika ye natwe turagushuhuje
Eh, nje ndi mu- ndi mu ntara ya cankuzo eee
mbaze uyu mutumire oh, hariho abantu nk'aba- nk'abayaya n'ababoyi bapfa mu za ruguru nkino za ruyigi za cankuzo bamaze bujumbura ari irya mbere bamanutse hanyuma bashitseyo bagahohoterwa bagakubitwa bakabura aho bitwara abana dufate nk'abantu dore nk'abo babone abo twita abayaya Ba- iyo bashitse ku baka- ku buzi bagaterwa inda na ba sebuja hama bakabura iyo batera barya none nagaza mubaze ko mu gihe iyo baro- iyo- iyo babuze aho bitura bobafasha iki ikindi ikindi ikindi nagahita mubaze hari- hari abantu abantu bamwe twita abavoka bashaka gutegekanya bashaka kubafasha kuba- mu kubaburanira kugira ngo abo ba sebuja ba- ba- babakurikirane ikibazo cyane cyari icyo murakoze ye urakoze leona noneho na hitimana nawe ari ku murongo wa telefone hitima wiriwe
amahoro nawe icyiyumviro cyawe cyangwa ikibazo
icyiyumviro cyanjye Mm.
ahanini ni uko mbona mbona iryo shyirahamwe ryote- ryotera imbere rika- rikajya rikajya ahabona rwose rituka- abakozi bo mu gisirikare ariko ntabwo kandi nsanzwe ndiwe kubera hari aho usanga kenshi umukozi wo mu nzu kandi arakora ibikorwa ibikorwa byinshi by'ikigoyi bitandukanye mugabo ugasanga ugasanga muri ako kazi katamworohereza katamwidegembya katamwidegembya afise ataki umuntu ugasanga agakoze amasaha maremare akaruha mugabo ugaca usanga nabo bashinga amashirahamwe ugasanga baza- bamwe bamwe bazana ibintu by'intuzeri byo- by'amate- by'intuzeri byo- by'amategeko y'amashyirahamwe a- a- agira ibintu by'amananiza dufate nk'ayo mananiza ni nk'abo baza basaba amafaranga angana gutyo y'umurengera kandi umuntu ntabone icyo bagomba kuyakoresha kandi kandi ikindi nacyo rero gutanga ayo ma- ayo mafaranga yo yo mu ishyirahamwe si bibi mugabo umuntu akabona ibyo agira akore uko byagira akamaro koko umukozi wo mu nzu bwo mu gihe akazi ko bagaheze dufate bakavuga ati reka tumufashe kurondera akazi singo tube tura kubera yuko yakotse ibyo cyangwa agatanga aya mafaranga bakamufashamo na wenyine ubuzima gutyo bukabandanya mu gihe atoba araronka kandi kazi ariko hitima ndumva Mugabo- ibyo ngibyo yari yabivuze yuko ba- a- a- amakotizasiyo mbese umusanzu batanga mu ishyirahamwe ufasha bene abo bantu cyane cyane nk'abakobwa batwara inda bakirukanwa bakagenda ba- ba- nta muntu ubitayeho ishyirahamwe rigakomeza rikabitaho ibyo ndumva yari yabivuze
Iyi naho ego naho ya- yabivuze naho yabivuze mugabo urumva ntituramenya ati bakorera hana hakati hamaze dusohoze natwe twirabire ko ba- babitangwe mu by'ukuri kubikora kubikora eh wowe urashaka Hano kumenya aho nabo- bakorera
Eh, tukabona ko ibyo bintu babikora mu by'ukuri ye noneho reka frederic araza kuhakubwira ubwo ngubwo uzabasure noneho wirebere urakoze cyane oya hari ikindi kintu cya nyuma mpereza reka duhe n'ijambo n'abandi barategereje rwose yitima tubabarire radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda dufate na kasiyani noneho frederic abasubirize rimwe kasiya wiriwe
mahoro neza tomasi yego yego akabazo kawe cyangwa se icyumviro
yego dufite ikibazo kimwe hanyuma n'icyo ndamusaba Eh, ikibazo ndamubaza ni uko arabye igihe turimwo arakaraba eh, n'igihe ni- ni- n'icyo oh, bariko barita ngo ngo ni ugu- ni ukuja mu mashyirahamwe ngo abakozi ngo bakagira amashyirahamwe bakagira bakaja mu ishyirahamwe Ba- hariho na- n'amahera bariko baratangishwa tutararonkera neza insiguro yayo leta yoba i- ibasaba Mm, hariho eh, ngo bici ikarata iranga akazi bakora mm.
Eh, hanyuma icyo ndamubaza nda- ndamubaza nti none ibyo byose bariko bakora iki kugira ngo babi- batohoze bamenye neza barabe ku- bara- barabe ko eh, byorohereza umukozi nuko kuja mu ishyirahamwe umuntu arijamwo mu gihe abishatse ntabijamwo nta- nibaza ko atarijamwo ku ngufu nico gituma manda mubaze nti none muriko mukora iki kugira ngo murabe ko leta muvugane na leta murabe yuko inyungu y'umukozi kuja mu ishyirahamwe byoba ari ibintu bimufitiye akamaro nuko ari bije kumusahura kuko turiko turo- turabona ko bariko baramera nk'abagomba gukandamizwa mu kwakwa ayo mahera ku nguvu eh, kugira ngo ngo baronke ngo iyo karata bo bakavuga yuko utazoba afite iyo karata atazoba ariko kazi akora ahubwo azoba ari ari umugizi wa nabi hanyuma ikindi kibazo nacyo ndamubaza ikindi icyo ndamusaba nacyo ndamusaba yoshobora ku- kunsigira nimero ngaho onye nkazozitora ziwe kugira ngo tu- tuvugane numvi eh, ampi- eh, hariho insiguro z'ibintu bimwe bimwe na bimwe neye tutarinze kubivugira ku iradiyo
none se wowe wamuhaye nimero yawe ahubwo akaza gutelefona
ok yego mena yego yego eh, reka ndayimuhe nta ngorane Eh,
Eh, ni mirongo irindwi n'imwe yego
amajana umunani na mirongo itatu n'indwi yego
Eh, ijana na mirongo itandatu na- na gatandatu ijana na mirongo itandatu na gatandatu
Eh, kasiya urakoze
sawa murakoze namwe frederi alo frederic
aro ndakubumva niko uyu muntu kasiya ni nimero ya telefone ye wayumvise se
yego nayumvise Eh, ni- ubu rero ubwo waya- niba nawe ushaka kumuha iyawe hanyuma mukazavugana nawe wayimuha
Eh, yanje yanje nayo ndaza kuyimubarira inyuma y'iki kiga mubaye ariko none se ko usaba n'abantu bagutera inkunga buyibahaye hari icyo byagutwara
We- eka singa eka ninga sakeneye kuyihisha ni tanu amajana umunani na mirongo icyenda n'indwi ijana na mirongo itandatu na gatandatu mirongo irindwi na gatanu mirongo inani n'icyenda mirongo irindwi na rimwe mirongo itandatu na gatandatu
yego ninahindura naho nzobibamenyesha eh
hanyuma ikindi
ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda nanone telefone ya nshimirimana iteye akabazo tube dufashe jerome igihe tugitegereje yu- Ndakumva.
Eh, ura- uranyumva Ndakumva.
Eh, ndakumva yego none hanyuma ikindi nashaka kuba- kubaba- kubabarira kubicurira hamwe abo bakozi eh,
ni iki icyo o kijyanye no gutangisha amafaranga twe twa- ni aka kamo nyine turiko turatera yuko boba irakubwire ishyirahamwe urunani twiteze imbere ribanze riganire na leta ku byerekeye icyo kibazo ntagira umukozi azasubira kuvuga yuko ariko aratangishwa amafaranga ku nguvu cyangwa ariko aragirwa ko kw'iterabwoba ni babe barabangira ni babe baraba- ndabisubiza asubiye ngo nibe barabangira ntihagire umukozi asubira kuzatega ubwoba ngo agende kwisasumisha ku nguvu nitwo nitwaganira na leta tukabona ayo mafaranga ni ngombwa kugira atangwe tuzobatera akamo bagende baya- ba- bayatange bayatange bazi n'icyo bayatangiye tariki nyine tuzosubira dutera akamo uti ntimuyatange kuko mugabo uyu amakuru ufise niwe bararabangira kwis- kwisasumisha niwe barabangira gutanga ayo mafaranga ye ubwo nabonye ari ikibazo gihangayikishije benshi kubera ko bakigarukaho ariko kandi hari na leonard wavuze ati hari abantu baza Mm.
gukora mu gisagara cya bujumbura mm, abakozi bo mu nzu baturutse mu ntara we yavuze cankuzo akomokamo ati noneho bakabura aho bitura bakabura uwo bitura bakabura aho batura ibibazo byabo ubwo ngubwo wabagiriye iyihe nama
inama twobagira turiko turagerageza kurondera ubudufasha nk'ubwa mbere nka apurode hasheri yatwemereye yuko yoshobora kuturosa umwavoka mugabo ubu yarugaye mugabo turiko turaraba ubundi buryo twokoresha tugiye tukitura leta twishire kuduha umushingwamanza tukayereka neza iyo migambi turiko turakora ntizo- ntizotwima umushingwamanza aho nobaremesha Ye.
ushobora kwitura ishyirahamwe runani twiteza imbere rikabafasha muri ivyo bibazo Mhm. hanyuma rero ushobora ku- yego hitimana nawe yari yavuze ati ndashaka kumenya aho mukorera
aho dukorera bwa mbere twari dukorera mu kinindo kuri avenidirarije aho bita kuri yu generation ku rushengero wa zisi ariko ubu twarahimutse dukorera ino ku mutanganoro aho impande yo kuri hopitali minisiteri kuri sare aho bita iteme bazoca banterefona kuri iyo nomero ngira bazo- bazoca badutora bitagoranye radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikibazo cy'ikarita kasiyani yabajije frederico amaze kugisubiza n'icyo bakora kugira ngo bavugane na leta nacyo amaze kugisubiza noneho duhamagare jerome jerome wiriwe neza
mwiriwe cyane icyiyumviro cyawe cyangwa ikibazo
icyumviro cyanjye ni uko ayo mashyirahamwe afasha abakozi Mm.
atoba iyo mu gisagara cya bujumbura gusa kuko nino ruguru am- abakozi barahohoterwa cyane byasaba ko aduga mu bisagara byose ahantu bazi hakorera abakozi kuko turabona abakozi benshi bahohoterwa benshi bakagenda badahembwe hari abakora amezi menshi aho kubahemba bakabirukana mu ijoro bakabura aho bitura mugabo kumva ko nk'iryo ishyirahamwe rifasha abakozi riba mu- ku mugwa mukuru hariya gusa ino muyinga za ngozi za karusi babivuye ko haba hari abakozi benshi bisaba ko baguze mu mashyirahamwe kugira ngo baze baronka aho bitura ha- habegereye nibyo byofasha cyane Barago- ba- umva abakozi bara- bash- barahohoterwa kabisa ibyo twama tubibona n'ubu hari umukozi umugenzi mperutse kumubona yarakoze amezi abiri ntibamuhenze arafata n'ibintu abijyana ku mukuru wa karitsiye ariko nta ntacyo byigeze bivamo yarinze gutahukwa kandi uwo umukozi aba yakoze agakora amezi abiri yose ashaka udufaranga yavuye muhira kenya wumva byasaba kweri barebe ukuntu bajya barabafasha amashyirahamwe aduge mu mis- ino o, mu byaruguru hama baronka bajya baritura cyane kweri byofasha kuko aba- aba bakoresha babonye ko hari amashyirahamwe hafi bazi yuko bahohotewe boza kwitura nibaza ko bo bo- bo- bo- boca bamenya ingene baza barabafata kugira ngo kuko baba babona ahantu Niko se, boza kwitura, Jerome?
ngira- leta bifasha cyane Uri- sabwe jerome uri mu yihe ntara wowe
imuyinga eee nawe uri umukozi wo mu rugo
oya sino je nanje nahoze nkorayo gusa ubu siho nki- sivyo nkikora ubu eee ndagushimiye cyane jero
murakoze namwe noneho duhamagare na innocent innocent wiriwe neza
Mwiriwe neza yego icyiyumviro cyawe Yego. ku bwanjye ndaraba abakozi bo mu- bakora mu mazu ukuntu ba- baritrete nkabona neza yuko abakoresha rimwe rimwe badashaka kubona yuko boba ari abantu nk'abandi ugasanga eh, barashobora gukora yagira agakosa nk'uko eh, tuzi uri umuntu utegereza kugira amakosa rimwe rimwe birasika mugabo ugahita usanga bamufashe nk'uko umenga yanenze kandi ibyo nabo ntibishobora kubashyikira ku bw'ibyo rero ntaca nsaba ati eh, leta yoraba igashyiraho amategeko nabo nyine abagenga kuko bari mu gihugu cy'u Burundi ni abakozi nk'abandi rero ku bw'ibyo bakaraba bakabiregemanta yego urakoze cyane Yego.
innocent
yego radiyo ijwi Murakoze ry'amerika namwe.
mu kirundi n'ikinyarwanda noneho frederi wabumvise rero abangaba nabo bamara impungenge nubwo ibibazo bavuga buri gihe ari ibibazo bigaruka
yego nabumvise icyo nagomba kubishyura Mm.
nagomba kubabarira yuko twebwe nyine abakozi bo mu mazu nitwe nyine dutegerezwa kwiha agateka kwibako
yego nagomba ndabamenyeshe nagomba ndabamenyeshe yuko je muri iyo minsi nkikiri mu cyuko aba twa- twirije umutwe umutwe cyane
yego Ijwi- ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda nanone hajemo akabazo k'umurongo wa telefone ya frederic nshimirimana Um- umukuru w'urunani twiteze imbere cyane cyane rugizwe n'abakozi bo mu mazu frederi uracyanyumva se reka da radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda noneho duhamagare hasani hasani wiriwe
biriwe neza edi gweni
oya ntabwo ari Eddie Rwema ni kamirindi tomasi
ntacyo ego tomasi kamirindi niko
ego nego ego Buretse, buretse, buretse. Hassan.
hasani ndamutsa nyakubahwa Hassan.
federico ariko atwumviriza urunani twiteze imbere rw'abakozi bo mu nzu hasani ra- hari akabazo nari mfu- hare- hari akabazo nari ngufitiye
ego kuki uhora unyitiranya na Eddie Rwema kandi kuki uhora uhindura Erega mura- amazina ese ese muvuga cyo kimwe rega rega nda- rega murabavandimwe basa muravukana noneho mbwira impamvu uhora uhindura amazina
ntabwo mpindura amazina urabona ese jewe tomasi kamirindi eh
je nsanzwe ndi umu- ndi umuntu w'umuyisilamu w'umuzirima je je nsanzwe urumva je kesi nitwa nitwa diomedi nduwimana irindi banyita Asa- asani kubera nsanzwe ndi mu mizirima je nsanzwe ndi mu senga mu ba mu bamizirima ariko rero hari igihe uyi- uyita diyomede ukongera ukiyita hasani ukongera ukiyita ndi aa bigira na- n'abandi twitiranwa kabisa si jewe kabisa ngaho vuga agatekerezo kagufi cyane hanyuma duhe n'ijambo n'abandi Ego- o- ego ego nashaka kuvuga ku byerekeye ibyo abakozi bo mu nzu kagufi ariko
ego ku ku byerekeye abakozi bo mu nzu urabona tu- turavye abakozi bo mu nzu turabona benshi ba- bariko bara- bararenganwa ba- ba- ba- banduzwa amakarata kandi kandi bitarekuriwe ahubwo nka- ntosaba nk'abakozi bo mu nzu ko bari bakwiye kubangira kw'iryo kw'iryo jambo bavuze kuko turavye gutanga amahera y- y'aba- gutanga amahera urabona nk'abantu benshi Hassan, barakenye Urumva icyo bamwe kibazo ba- batozwa bakivuze amafaranga.
icyo kibazo bakivuze urakoze cyane rwose ahubwo dusubize ijambo nshimira imana nduzi tugana no ku musozo w'ikiganiro hanyuma a- a- asezere nshimira
babwe nuko inosenti yavuze ati mugomba gukora uko mushoboye kose leta igashyiraho amategeko ariko wari urimo uvuga ko ari mwebwe mugomba kwihesha agateka komeza
yego twebwe nitwe twagomba kwihesha agateka kuko kubera je kera nkikiri umwana Mm.
abatwa bahora b'abantu tunena cyane ariko ubu barahagurutse bariha agateka ubu basigaye ari abantu ubasha uravye no muri guverinoma y'uburundi haba muri leta mu ba- nama nshingamateka na nkenguzamateka abatwa basigaye bafite ijambo kubera bahagurutse baragwanira agateka kabo ye natwe rero abakozi bo mu mazu ni ukuza bagahaguruka ako gateka bazokaduha ari twe twebwe bwa mbere na mbere tubanje kubigiramo uruhara Mm.
hanyuma n'abo bandi rero bazoza kumera nk'abadushyigikira bazodushyigikira ari uko twebwe nyine twe- gukorera twebwe nyine tubanje guhaguruka gukorera twebwe nyine ikibazo nitwe kiraba Mm.
yego ako niko kamo gusa nashaka ako niko kamo nashaka kubatera hanyuma ikindi nacyo nashaka gusaba yuko umuntu wese w'umugira neza namwe abamenyesha amakuru muze muradufasha muduha ijambo kugira amajwi yacu ashike kure ye turabikora rwose hanyuma Ye.
mushobore no kuzodushikirira umuhuza muntu mudutumirire kugira natwe tuzotu- natwe nk'ugwaruka tuzotumirwe mwa bya biganiro twerekane neza yuko abakozi By'amahoro.
bo mu mazu bino mu burundi ibiganiro yuko by'amahoro nabo niba- ba- bakenewe gutumirwa bakerekana uruhara rw'ugwaruka yuko ariko kenshi ukunda gukoreshwa n'abanyepolitiki frederic nshimirimana umukuru w'urunani twiteze imbere rugizwe ahanini cyane cyane n'abakozi bo mu mazu ndagushimiye cyane rwose nshimiye n'abo twari turi kumwe bose n'ubwo amatelefone yagiye atugora mbashimiye ko rwose mwatwihanganiye twaganiraga rero ku kibazo cyane cyane cy'abakozi bo mu nzu mu burundi badafite amategeko abarengera Ni- na leta y'uburundi na n'ubu ntabwo irashyira umukono ku masezerano mpuzamahanga arengera abakozi bo mu nzu ikibazo cy'ikarita basabwa ikibazo cy'amafaranga basabwa gufatwa nabi gukoresha abana guterwa amada ibyo bibazo byose twabikomojeho ndabashimiye cyane imana ikomeze ibahe umugisha